iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi shoti wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika abadusanga kuri interinete ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi na eugenia mukankusi basuhuza mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya mu burundi hatangiye gahunda y'ikingira ry'indwara y'urukushi ibangamiye abantu bo mu ntara esheshatu z'igihugu uburere cumi na bubiri bugize intara zitandatu habonetsemo abantu bafise ibimenyetso by'iyo ndwara twagomba guhamagarira abenegihugu bose ko bo kwitaba iryo sekeza
uwo ni muganga victor bucumi ayoboye gahunda yo kurwanya indwara zititaweho muri minisiteri y'ubuzima mu burundi nta mugenzi n'umwe wakomeretse mu bari bari mu ndege y'isosiyete y'u rwanda itwara indege rwanda air yanyereye ku kibuga cy'indege cya antebe muri uganda naho muri ikirere intambara iragenda ikaza umurego mu burasirazuba bw'icyo gihugu ariko abasirikare bayo banze gushyira intwaro hasi ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi intambara iragenda ikaza umurego mu burasirazuba bwa Ukraine aho abasirikare bayo banze gushyira intwaro hasi thomas kamirindi akomeza iyi nkuru uburusiya bwari bwategetse abasirikare ba Ukraine barwana by'umwihariko mu mujyi w'icyambu cya mariupol gushyira intwaro hasi bitarenze uyu munsi ku wa gatatu batabikora bakaba biyemeje gupfa ariko isaha bwabahaye yarenze nta n'umwe witanze abarusiya bamaze iminsi bagose mariupol ni mu burasirazuba bwa ukraine komando w'abasirikare ba ukraine bakiyirimo major seria vulina yatangaje ko atazi igihe bashobora kumara bakirwana mu mashusho ya videwo yanyujije kuri facebook aravuga ko abanzi babo babarusha ubwinshi n'ibikoresho kure cyane haba ku butaka haba no mu kirere si ubwa mbere uburusiya bubwiye abasirikare ba ukraine gushyira intwaro hasi no kwishyira mu maboko yabwo ariko bo buri gihe bakabitera utwatsi uretse i mariupol ingabo z'uburusiya zakajije ibikorwa byazo mu ntara y'uburasirazuba bwa ukraine yose yitwa donbas n'indi ntera itangiye nk'uko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'uburusiya sergei lavrov yabitangaje asobanura ko umugambi ari ukubohora uturere twose twa donetsk na luhansk tugize intara ya donbas hagati aho umuryango w'abibumbye uvuga ko umubare w'abaturage ba Ukraine bahungira mu mahanga uyu munsi warenze miliyoni eshanu naho abavuye mu byabo ariko bakiri impunzi imbere mu gihugu muri Ukraine baragera kuri miliyoni zirindwi ubucamanza bw'ubwongereza bwaciye umwanzuro wa nyuma wo kohereza julian assange kuburanishwa na leta zunze ubumwe za amerika icyemezo gisigaye ni icya guverinoma inkuru irambuye nanone thomas kamirindi mu magambo yoroheje ngomba koherereza ikibazo cyawe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu niko umucamanza yabwiye julian assange julian assange yakurikiye isomwa ry'urubanza ku buhanga bwa videwo ari muri gereza ikomeye afungiyemo kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda ubu rero minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu priti patel agomba gusinya icyemezo cyo kumwoherereza amerika nyuma yabyo assange ashobora kukijuririra mu rukiko rukuru rw'ubwongereza natajurira azoherezwa mu minsi makumyabiri n'umunani izakurikiraho hanze y'urukiko mu gihe umucamanza yarimo asoma urubanza abantu bashyigikiye assange bari mu myigaragambyo bafite ibyapa byanditseho ngo mwimwohereza umwuga w'itangazamakuru si icyaha muri bo harimo n'umunyapolitike jeremy corbyn wigeze kuyobora ishyaka ry'abakozi Labour Party umwe mu mitwe ya politiki ikomeye yo mu bwongereza yabwiye abari mu myigaragambyo ati Assange nta kintu kibi na kimwe yigeze akora uretse gutangariza ukuri isi yose byonyine gusa leta zunze ubumwe za amerika ishakisha julian Assange kugira ngo imuburanishe ibyaha cumi n'umunani by'ubutasi kwiba amabanga y'igihugu no kuyashyira ku karubanda akoresheje wikileaks iramutse imuburanishije agatsindwa ashobora gukatirwa kugera ku myaka ijana na mirongo irindwi n'itanu y'igifungo
ayo yari amwe mu makuru havugwa hirya no hino ku isi harakoze mugenzi wacu thomas kamirindi uyatugejejeho ni kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu tujya noneho mu karere k'ibiyaga bigari indege y'ikigo cy'u rwanda gitwara abantu mu ndege rwanda air yanyereye irenga umuhanda igihe yari imaze kururuka kubera imvura nyinshi yagwaga ku kibuga mpuzamahanga cya antebe muri uganda abari bayirimo bose bashoboye kuyivamo amahoro mugenzi wacu venuste nshimiyimana yavuganye n'umunyamakuru wacu i kampala ignasuwitsi bahizi rero ikigo gishinzwe indege cya Uganda Civil Aviation Authority kikaba cyavuze ko ibyo bintu bisa nk'impanuka byatewe n'ikirere cyari kitameze neza kubera imvura ariko abantu bari bari muri iyo ndege bose bavuyemo amahoro ubwo rero nakwibutsa ko ikibuga cy'indege cya Entebbe ubona kiri ku ruhande rw'amazi rw'ikiyaga cya Lake Victoria aho rero hahora igihu cyinshi n'imvura iguye igihu kiriyongera ubwo icyo gihe cyatumye ikirere kidasa neza nicyo cyatumye indege iva ku muhanda imaze kururuka nk'uko byasobanuwe n'ikigo gishinzwe indege hano none se abari muri iyo ndege bitaweho gute hari amakipe y'abatabazi ahari abahumuriza mbese barakomeza urugendo rwabo bate twabonye amafoto ava ku kibuga cy'indege yerekana abakozi bo ku kibuga batabara n'abantu bose babakura mu ndege kandi ukuntu nyine ikigo kimaze kubitangaza abantu bose bari bayirimo bavuyemo amahoro ariko ntabwo bari batumenyesha abantu aho baganaga niba bagarukiraga muri uganda ariko icyo tuzi ni uko abantu bose bavuyemo amahoro ari nta n'uwakomeretse ikigo cya uganda nk'uko bivuga nacyo kiravuga ko indege nto arizo zonyine zemerewe kugwa ku kibuga cya entebe kubera iyo mpanuka yabaye ikibuga kizongera gukora ku buryo bwuzuye ryari ntabwo bari baratangaza igihe uburyo bwuzuye icyo kibuga kizongera gukoramo ariko ndibaza ko ari mu gihe gito ariko hari abantu nahoze mvugana nabo bari ku kibuga cy'indege bari bagiye gufata izindi ndege bajya mu zindi ngendo bakora izindi ngendo bamaze kumbwira ko bamaze amasaha abiri bategereje badahaguruka indege zabo zidahaguruka bivuze ko iyo ndege ikiri mu muhanda ubwo ni umuhanda w'indege nini zicamo niwo wafunzwe kubera iyo mpanuka ariko indi mihanda y'indege nto nto ku ruhande yo irimo gukora niyo indege ntoya nizo zirimo gushobora kugenda indege nini ubu ntabwo zari zaba guhaguruka hari izindi mpanuka zabe nako kageni zabereye aho ku kibuga cya entebe zizwi nta mpanuka nakwibuka cyangwa navuga ziherutse kuba mu minsi myaka myaka ya hafi ariko nk'uko natangiye mbisobanura hano ku kibuga cy'indege cya intebe ni ahantu hahora hari igihu kenshi iyo hari ikirere kitameze neza indege iyo zije rimwe rimwe rimwe bazisubiza inyuma zikabanza zigategereza zimwe ndetse hari igihe zisubira muri kenya zitegereje kugira ngo ikirere kibe neza zigaruke ignatius bahizi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kampala ndagushimiye cyane kandi ugire umunsi mwiza murakoze cyane namwe bwana venuste
ikigo cy'u rwanda gitwara abantu mu ndege rwanda air mu itangazo cyashyize ku rubuga rwa twitter cyemeje ko abari bari muri iyo ndege ifite nomero wb magana ane mirongo itandatu na kane bose bavuyemo ntawukomeretse urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu rwanda rwakomeje kumva abatangabuhamya mu rubanza rwa bwana wenceslas twagirayezu mu iburanisha ryo kuri uyu wa gatatu umucamanza yumvise abatangabuhamya baturutse i kongo bamushinjura n'undi umwe wari usigaye mu bamushinja ku gisenyi ni inkuru tubaza umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa uhari bwana rukando manu ni umwe mu batangabuhamya babiri b'abanyekongo bashinjuye kuri uyu wa gatatu bwana wencesirasi twagirayezu ku byaha bya jenoside aburana n'ubushinjacyaha manu yabwiye urukiko ko yatangiye kumenyana n'uregwa kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kabiri manu yavuze ko yari kumwe na twagirayezu i kanyanja muri kongo mu minsi itatu nyuma y'ihanurwa ry'indege ya perezida juvenali habyarimana wategekaga u rwanda uyu nawe ubushinjacyaha bw'u rwanda bwamuhasi ibibazo byerekeranye n'inyandiko yo ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa gatatu bibiri na cumi n'umunani yashyizweho imikono n'abavugabutumwa b'itorero ry'ababatisita bo muri kongo iyo nyandiko igira umwere twagirayezu ku byaha aregwa umutangabuhamya umushinjura yavuze ko umusaza witwa stanislas kugeza ubu utakiriho ariwe wayimushyikirije amusaba kuyishyiraho umukono kuri urwo rutonde rw'iyo nyandiko manu ari ku mwanya wa kane yasobanuye ko akimara kumenya ibiyikubiyemo yemeye kuyisinya kuko indege ya habyarimana yahanutse ari kumwe na twagirayezu tugumye kuri iyo nyandiko umushinjacyaha yabajije manu impamvu yemeje ko twagirayezu ari mubyara we yasubije ko mu muco w'abanyekongo bishingiye ku bucuti baba bafitanye bashobora kwitana ababyara yashimangiye ko nta masano afitanye n'uregwa ubushinjacyaha bwamubajije niba uko bitana ababyara na bakuru babo bishingiye ku muco bishobora no kwandikwa mu nyandiko zizakoreshwa mu butegetsi umutangabuhamya yavuze ko ibyo biguma hagati yabo byo gutebya yemeje ko ku itariki ya cyenda z'ukwezi kwa kane mirongo icyenda na kane twagira yezu yavuye i kanyanja asubira mu rwanda abanje kumusezeraho kandi ko nta wundi muntu wamuherekeje umutangabuhamya w'ubushinjacyaha wemera ko yari umwicanyi ruharwa etienne gasenge yongeye kugaruka arangiza ubuhamya bwe ifoto ya twagira yezu yagejeje ku rukiko mu iburanisha riheruka nk'ikimenyetso yongeye gukurura impaka iyo avuga kuri twagira yezu agaragariza urukiko ko amuzi bidashidikanywaho nyamara uregwa agatsemba ko bataziranye yavuze ko kuva mu kwezi kwa karindwi mirongo icyenda na kane haribwo yaherukanaga na twagira yezu imbona nkubone yasobanuye ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu umuryango w'uregwa ukimara kumenya ko yafatiwe muri denmark uwitwa pasiteri teofile kaberuka yegereye uwemera ko ari umwicanyi ruharwa amusaba kuzashinjura murumuna we yemeza ko uwo kaberuka ari we wamuhaye iyo foto ngo azashinjure umuntu azi gasenge yavuze ko nyuma uwamuhaye ifoto yashatse ko yayimusubiza arabyanga kuko yumvaga izakoreshwa nk'ikimenyetso mu nkiko agaragaza ukuri ku byabaye ku rwanda n'imvugo yarakaje bikomeye twagira yezu ahita yaka ijambo yikomye umutangabuhamya ko ibyo ari kuvuga agamije kubeshya mu rukiko ayavuze ko kugeza ubu ari we mukuru usigaye mu muryango wa se na nyina asaba agasenge gutanga ubuhamya yirinda kumukomeretsa mu bushinjacyaha bw'u rwanda gasenge yasobanuye ko iyo foto ya twagira yezu yari ayisanganywe imbere y'umucamanza yavuze ko yari yanze kuvuga inkomoko yayo yanga ko uwayimuhaye byamugiraho ingaruka kuko ubushinjacyaha bw'u rwanda bwaramubajije ku ruhare rwa twagira yezu muri mirongo icyenda na kane agasubiza ko baherukana muri mirongo icyenda na kabiri yagera mu rukiko agahindura imvugo gasenge yasubije umunyamategeko Brice bikotwa ko icy'ingenzi ari ibyo avugira mu rukiko yavuze ko byinshi mu bikubiye mu nyandiko ze atanabyibuka bitewe n'igihe gishize azikoreshejwe yakunze gutanga ubuhamya bwe atumbereye uruhande rw'uregwa yavuze ko mu gitero cyo kwa gacamena uwitwa bunani yafashe umututsi kaza mu cibere arinagira imbwa kandi twagira yeza arebera yavuze ko uregwa yagombye kuba asobanura icyo yakoraga kuri iyo bariyeri yemeje ko uregwa yari afite imbunda ya r4 yagize ati ndamuzi cyane wenda ashobora kuba atanyibuka n'ubwo nafunzwe sinakwibagirwa ibyabaye umunyamategeko bikotwa yasabye umutangabuhamya kwemera ko inyandiko ye itakubiyemo ukuri yavuze ko ibumbatiye ukwivuguruza urukiko rwamwibukije ko ari rwo rwo kuzabisuzuma rukazabifataho umwanzuro gasenge wakunze kurangwa n'imvugo yatumaga abatari bake bibagora guhisha amenyo mu cyumba cy'urukiko yavuze ko kuba twagira yeza ahakana ko bataziranye umutangabuhamya wamuzi kuruta n'uko yiyizi aturetse ko yageze mu mahanga akanyirengagiza adashaka gusobanura ibyabaye mu rwanda ndamuzi yongeye hatubunge mubonye imbona nkubone agize amahirwe ari kumwe n'umunyamategeko iyo haza undi ntazi sinari guhagarara hano ngo mvuge ngo ndamuzi yabwiye umwunganizi w'uregwa ko ibibazo amubaza yagombye kuba bibaza twagira yezu ati niba koko atari umwicanyi yari aje gukora iki kuri iyo bariyeri yo kwa gacamena ibyo wagombye kuba bimubaza ati kuki mushaka ko musubiriza kandi ahibereye kugeza ubu urukiko rumaze kumva abatangabuhamya icyenda bashinja n'abandi umunani bashinjura iburanisha rirakomeza kuri uyu wa kane aha bagira ubusa ijwi rya amerika ku gisenyi mu burengerazuba bw'u rwanda
eric bagira ubusa urakoze reka tunyaruke noneho mu burundi aho leta yatangije gahunda yo kuvura no gukingira indwara ishobora gutera ubuhumyi yitwa urukushi mu kirundi iyo ndwara ibangamiye abantu bo mu ntara esheshatu z'igihugu minisiteri y'ubuzima yatangaje ko abantu barenga miliyoni imwe n'igice bazahabwa urwo rukingo kugira ngo iyo ndwara iranduranwe n'imizi inkuru irambuye na Pierre Claver niyo nkuru indwara y'urukushi izwi nko kwiyagaza cyane ku ruhu ikunze gufata abantu bakuze nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu oms ribisigura iyo ndwara iterwa n'umugira witwa oncocerca volviris kandi irandukira mu burundi iyo ndwara yibonekeza mu ntara za bubanza cibitoke rumonge makamba n'igice cya bururi nk'uko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwabitangaje aho ni naho hategekanijwe kubera isekeza ryo gucandaga no gutanga imiti ikingira iyo ndwara ishobora no gutera uruhumyi cyangwa ubumuga mu gihe uyirwaye ativuje hakiri kare mu kiganiro n'abamenyeshamakuru muganga victor bucumi atwara umugambi wo kurwanya indwara indwara zititaweho le maladies tropicales neglige mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu yahamagariye abanyagihugu kwitabira iryo sekeza rizomara indwi zibiri muri zo ntara zitandatu zibangamiwe n'urukushi kurusha izindi harategekanijwe isekeza ryo gutanga umuti uvura indwara y'urukushi mu burere cumi na bubiri bugize intara zitandatu habonetsemo abantu bafise ibimenyetso eh, vy'iyo ndwara twagomba guhamagarira abenegihugu bose ko bokwitaba iryo sekeza kuko n'umuti ukinga kandi uvura indwara y'urukushi mu bigo by'amashuri umuremesha kiyago abonye bikenewe arakorana n'um- n'umudiregiteri w'ishuri kugira ahe abana bayikeneye abana batarashikana imyaka itanu abakenyezi bibungenze canke bonsa ntibarabwa n'iryo sekeza muganga bucumi aributsa ibimenyetso nyamukuru vy'iyo ngwara y'urukushi ikimenyetso nyamukuru cy'indwara y'urukushi nk'uko mwa- mwabyumvise ni kwiyagaza cyane ku mubiri eh, cyane cyane ahantu hari amagufa manini ku bitugu aha mu kiyunguyungu no ku maguru ariko ntituvuze yuko umuntu wese yiyagaje aba afise indwara y'urukushi ari nacyo gituma umuntu yobona ko afise ibintu byo kuyagaza bimumaze kw'iminsi kandi bimubabaza cyane akwiye kwitura ahantu hari ibigo by'amagara y'abantu kugira bamusuzume hama bagaca bamuha imiti haraheze imyaka cumi n'itanu isekeza ryo kurwanya iyo ngwara ritanguye mu burundi ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwemeza ko ubu ababoneka ko iyo ngwara ari bake kandi ko igiye kuranduranwa n'imizi burundu nta biharuro kanuni twavuga ko bihari ariko iyo ndwara yaribonekeje mu burundi kuva mu myaka yaheze twibaza yuko turi mu bihe mbere byo gusa n'abarandurana n'imizi ibijyanye n'iyo ndwara ni nacyo gituma twahamagarira abantu ko bobandanya bafata imiti kugira ntihagire usigara inyuma azohave asigara aranduza abandi turindiriye ko eh, hazokwitaba abantu barenga gato umiliyoni umwe ibihumbi majana indwi na mirongo ibiri n'indwi n'amajana atanu na mirongo itandatu na batatu icigwa cakozwe na oms cerekana ko ibice mirongo icenda n'icenda ku ijana vy'abagwaye ingwara y'urukushi bari mu bihugu mirongo itatu na kimwe vya afurika n'uburundi burimwo oms rivuga kandi ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abantu barenga imiliyoni amajana abiri na mirongo ibiri bari bagwaye iyo ngwara ndetse ko abarenga umuriyoni umwe n'igice bari barahumye kubera urukushi ico cegeranyo gisigura ko igihugu kimaze imyaka cumi n'itanu kigwanya iyo ngwara hari amahirwe menshi ko urukushi ruranduranwa n'imizi pyeklave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika Pierre Claver niyo nkuru urakoze kuri iyi nkuru radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya noneho w'ikiganiro bungabunga ubuzima ndabaramukije mwese reba jeniya mukankusi tubahaye ikaze umukoresha wawe akubwira amagambo agutoneka agutera ubwoba kugira ngo akomeze kukugiraho ijambo no kugenzura imyitwarire yawe iryo ni itotezwa umwana wawe ashobora kuba umwe mu batotezwa cyangwa abatoteza abandi wowe ntacyo ubiziho itotezwa riboneka kwinshi uhereye ku kwitwa amazina no gukozwa isoni bishingiye ku miterere y'umubiri w'umuntu kugeza ku kumwandagaza ku mbuga nkoranyambaga umuryango the american psychological association usobanura ko iyi ari imyitwarire idahwitse aho umuntu wabigambiriye ahora asesereza undi akamubabaza ababikorerwa nta ruhare baba babigizemo akenshi birabagora no kwirengera ngo babihagarike impuguke zivuga ko kenshi bigira ingaruka kubikorewe ku mubiri no mu bwonko umuryango the american psychological association usobanura ko iyi ari imyitwarire idahwitse aho umuntu wabigambiriye ahora asesereza undi akamubabaza ababikorerwa nta ruhare baba babigizemo akenshi biranabagora kwirengera ngo babihagarike impuguke zivuga ko kenshi ibyo bigira ingaruka kubikorewe ku mubiri no mu bwonko unesco mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda yagaragaje ko izo ngaruka ku mubiri ziboneka henshi uretse muri amerika ya ruguru no mu burayi ahaboneka cyane uburyo bwo kubabaza umuntu mu bwonko urugomo rwo ku ishuri ruboneka ku isi hose abana babonwa nk'abantu batandukanye n'abandi baba bashobora kwibasirwa tugane imaputo muri mozambique aho umukobwa ufite ubumuga bw'uruhu bwatumye ahora yibasirwa inkuru ya sergio ntambi imibare y'ishami rya loni ryita ku bana unicef igaragaza ko umwana umwe muri batatu ku isi bari hagati y'imyaka cumi n'itatu na cumi n'itanu yakorewe itotezwa ku ishuri rishobora kumuviramo ihahamuka mu buzima bwe bwose kandi bikanagira ingaruka ku buzima bwe bwo mu mutwe tereza wahisemo kudakoresha izina rye nyakuri na n'ubu ntarakira ibikomere by'ihahamuka byaturutse ku itotezwa yakorewe mu gihe cy'ubwana bwe
bamwe mu bandi bana ntibashobora kwicarana nanjye itoteza rishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwo mu mutwe imibereho n'imyitwarire y'abarikorerwa rimwe na rimwe na mwarimu yagiraga uruhare muri iryo vangura tereza yakorerwaga
iyo nabwiraga mwarimu ko ntabasha kubona imbere kugira ngo ashyire ku mwanya w'imbere yarabyangaga akavuga ko atari we waryozwa iby'ingorane zanjye zo kutabona ntiyigeze afata umwanya ngo ambwire ntambuke njye kwicara imbere kuva mu mwaka wa gatandatu kuzamura nagize amahirwe yo kubona abarimu banyemereraga guhagarara imbere y'intebe zabo kugira ngo mbashe kureba ku kibaho mbone uko nandika ibyo byaranyorohereje cyane ariko mu mwaka wa kabiri uwa gatatu uwa kane n'uwa gatanu narahangayitse cyane ku ishuri siho honyine tereza yakorewe itotezwa
kuba abantu bagukoza isoni bakajya bagukoraho ni ikibazo gikomeye kubera iyo ugiye ahantu umuntu agatangira kugukiniraho ni bibi cyane
avuga ko kuba mu muryango mugari ufite imyumvire mibi bituma ahorana ubwoba
ni kugira aho njya ndi jyenyine kuko numva afite isoni cyane ntininca ku bantu baraza kumvuga nubwo atarabasha kwibagirwa ibihe bibabaje by'ubwana bwe tereza yahisemo gukora ikinyuranyo no kurushaho kugira isi nziza aho itandukaniro ry'abantu ritakabaye impamvu yo gucirwaho iteka uyu munsi ni impirimbanyi mu muryango ufasha abafite ubumuga bw'uruhu bazwi nka ba nyamweru
ndimo gufasha abandi ba nyamweru baba baratotejwe bakaba bagihura n'iryo totezwa aho hari imiryango idashobora kwemera ku bana n'abana bafite ubwo bumuga bw'uruhu imibare itangwa na unicef igaragaza ko akarere ka afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara ariko kiganjemo itoteza aho rishobora kuba ku kigero cya mirongo ine n'umunani ku ijana ubwoko bw'irihiganje ni urugomo rukomeretsa rukurikiwe no gufatwa ku ngufu nyuma hakaza ibikorwa bihungabanya imitekerereze
muri cote d'ivoire nurba kayoko ni inzobere mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu anavura abafite ibibazo bishingiye ku mitekerereze ni umuyobozi wa sayitorota ubu buryo bukoreshwa kuri interinete mu gusuzuma no kuvura abafite ibyo bibazo arasobanura uburyo abantu bibasirwa n'icyakorwa
itotezwa ni iki ni uburyo bw'ihohoterwa ryisubiramo rigamije kugirira nabi umuntu cyangwa kumutesha agaciro ni imyitwarire mibi igira ingaruka cyangwa igahungabanya umudendezo w'umuntu kugira ngo tumenye neza itoteza birasaba ko duhera hasi ku rwego rw'uburere butangwa n'ababyeyi kubera iki kuko biterwa n'ababyeyi dufite niba dufite umubyeyi utukana cyangwa w'umunyagitugu cyangwa mubi utagira icyo yitaho uzabona ingaruka z'ubwo burere ku bana kandi bazanabisubiramo mu buzima babanamo n'abandi cyangwa ku ishuri yewe no kugeza igihe bakuriye umwana agerageza kwigana ibyo yigiye ku bandi ariko kandi ibyo ntibyagirwa urwitwazo ikiyongeraho hari n'imibereho igira ingaruka ku muntu bitewe bitewe n'ibyabayeho mu buzima bwabo rero abantu bashobora kwitwara mu buryo butoteza abandi hanyuma kandi hari abantu bafite ubumuga ubumuga si ubugaragara ku maso gusa ahubwo hari n'ubujyanye no kugira ubushobozi buke mu kwiga no kumenya buzwi nka dyslexia cyangwa se ubundi nka autism ADD cyangwa ADHD abafite bene ubwo bumuga bahura kenshi n'itotezwa haba ku ishuri cyangwa mu kazi ubwoko bw'itotezwa buhagaragara ni bubiri ubw'impagarike n'ubw'intambike ubwoko bw'itoteza ry'impagarike ni iry'utotezwa ashobora gukorerwa n'umukoresha abayobozi b'ishuri cyangwa se ababyeyi noneho itoteza ry'intambike ni irishobora gukorwa hagati y'abakozi ubwabo abanyeshuri cyangwa abavandimwe iyo uri mu muryango icyo bibyara umunyabubasha agerageza kugaragaza ububasha bwe abinyujije mu bikorwa byo gutoteza nk'urugero bashobora kuvutsa utotezwa akazi ke cyangwa bakamuha inshingano nyinshi bagamije kumubabaza cyangwa bakamukoresha uturimo tudafite icyo tumaze nyuma hakaza ibitutsi kubuzwa amahwemo amagambo asesereza n'ibindi kwitoteza ryo ku mashuri ho aha muri afurika bisa n'ibitandukanye gato n'uko bimeze mu burengerazuba bw'isi kuko akenshi usanga ari itsinda ribuza abandi uburyo kubera ko harimo akantu ko gukoza isoni umuntu
gusaza ni intambwe y'ubuzima aho umubiri ugenda uhinduka uko umuntu agenda akura abantu benshi baharanira gukomeza kugira ubuzima bwiza uko bagenda basaza kuri benshi kuboneka nk'umuntu ukiri muto ugereranije n'imyaka yabo nyayo ni ikintu nacyo bashyira imbere twabajije tuti ni iki ukora kugira ngo usaze neza dore bimwe mu bisubizo twakusanyije i kigali mfite imyaka mirongo itanu y'amavuko biragoye kugira ngo nawe ubashe kubyumva kuko ni benshi mfite imyaka mirongo itatu n'ibiri y'amavuko
mfite imyaka mirongo ine n'icyenda y'amavuko
abantu ntibemera ko mfite imyaka mirongo itanu nsa nk'uri muri mirongo ine kubera siporo kubera ko nkora imyitozo
ababwira nti rero nta kindi kindi nakoze uretse siporo nitabiriye siporo nkora siporo nkanywa amazi ibyo bintu bikamfasha mu buzima
abandi bantu ntibajya banemera ko ndi mu myaka mirongo itatu bavuga ko nsa nk'ufite makumyabiri nkunda gukora siporo ni kimwe mu bigize ubuzima bwanjye bwa buri munsi
ibi bituruka ku buryo mbaho kuva nkiri umwana nakunze kunywa amata nkarya n'indyo gakondo y'iwacu
umwanya ibyo byose iyo numva mbirwaye nkora siporo nkataha nkanywa amazi menshi kandi nkumva ndakize
impuguke zivuga ko mu gihe ntacyo wakora kugira ngo uhagarike gusaza ushobora gukora ku buryo bigenda buhoro wita ku bintu bimwe na bimwe kandi uhitamo uburyo bugufasha gusaza neza muganga francis palma ni inzobere mu kubaga abantu mu bijyanye n'isura akaba n'umwanditsi w'igitabo what's your number aratubwira bumwe mu buryo umuntu yakoresha kugira ngo yumve ko ari muto kandi abe ariko agaragara adakoresheje kwibagisha
izina alpha ketoglutarate ni rirerire mu nyunge z'ibinyabutabire ariko kandi ni ingenzi kuri wowe kuri buri karemangingo k'umubiri wawe mu gukora ingufu uko tugeze mu myaka hagati ya mirongo ine na mirongo inani zishobora kugabanuka inshuro cumi si ku kigero cy'icumi ku ijana ahubwo inshuro cumi zose kandi ndibwira ko aha ariho dutangirira kubona ko alpha ketoglutarate idafasha gusa buri karemangingo k'umubiri gukora ingufu ahubwo inagena uko uturemangingo fatizo twawe dna twigaragaza ikindi ntekereza ko aho ariho itangirira kugaragaza ingano y'ibintu ishobora kugiraho ingaruka imbere mu mubiri aho muri ibyo byose indunduro y'ingaruka nziza zose izaba igabanuka ry'imyaka ugaragaza ugereranije n'iyo ufite ingirabuzima fatizo zawe nizo ubusanzwe zitegeka buri karemangingo k'umubiri wawe icyo gakora ariko hari impinduka zishobora kugena uko izo ngirabuzima fatizo zitanga amategeko cyangwa ntiziyatange ibyo bita impinduka mu mikorere y'uturemangingo fatizo abashakashatsi benshi rero ubu bemeza ko ubwo ari bwo buryo bwiza bwo kubona ko imyaka yacu ijyanye n'uko tungana no gusuzuma uburyo umubiri wacu ukora neza ari nabyo bigena ubuzima bwiza kuruta niba wirebye ku myaka ufite ugasanga ugaragara nk'aho iri hasi cyangwa hejuru ntabwo bihagije inyuma y'ibyo byose hari imikorere itandukanye y'uturemangingo tw'umubiri wawe bitandukanye n'ibindi bintu ushobora kurya byo ntibiva mu mirire byakubera inyongera kandi ntekereza ko ikibazo hano mu by'ukuri ari uko inyongera zose zitanganya agaciro amakuru agezweho n'ibiganiro kuri virusi ya korona wabisanga ku ijwi ry'amerika kuri radiyo yacu vewa akadomo komu naho dusoreje mwakoze kubana natwe naho ubutaha mukore kandi ku buryo umunsi wanyu uwo ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze icyo kiganiro rero nicyo cyari tutugejeje ku musozo w'ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha tubibutsa ko radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mukatwumvira ku mirongo migufi shoti wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika turi kandi no ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu kuri facebook na youtube naho ni radiyo yacu vewa nshuti rero aha niho dusoreje ibiganiro byacu mbashimira cyane kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika nshimira na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro john walker yari ari ku buhanga bw'ibyuma afatanije na diodone cyubahiro etienne karekezi niwe wari uhagarariye ibiganiro kuri mikoro ya eugenia mukankusi tubashimire rero tubararikira ibindi biganiro mu mwanya isamoya n'igice